iyi mwumva ni radiyo ijwi y'amerika radiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na oriyani itanga ishaka ni wa mwanya w'ikiganiro murisanga murisanga y'umunsi wa gatatu tuganira ku magara y'abantu mbega mu kibano mu gihugu twogwanya gute urudandazwa rw'ibiyayuramutwe bibangamiye ugwaruka abasinzikajwe navyo bakeneye ubuhe bufasha ni ubuhe buryo bubereye bwo kubitaho no kubavura ibyo ni bimwe mu bibazo tugiye kwihweza mu kiganiro murisanga muri aka kanya terera ibyiyumviro byanyu nk'uko bisanzwe murashobora gutanga nimero zanyu kuri facebook yacu aderese ni voa radiyo yacu mugaterera ibibazo n'ibyiyumviro mu kiganiro ikaze neza mwese
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika ako karirimbo karabibutsa yuko turi muri wa mwanya w'ikiganiro murisanga murisanga ku munsi wa gatatu tuganira ku magara y'abantu muri kumwe na oriyani itanga ishaka ugukoresha ibiyayuramutwe birafise ingaruka mbi ku magara y'abantu mu kibano no mu gihugu urwaruka ruri mu bakoresha cyane ibyo biyayuramutwe nk'uko byibonekeza abenshi babyihereza ku mugaragaro abandi mu kinyegero mbere n'imiryango yabo ikaba ishobora kumara imyaka itabizi akenshi dusanga mu bihe by'akaruhuko ko muci muri vakansi ariho iyo ngeso itangura kubera ukubura icyo bakora mbega mu kibano no mu gihugu twogwanya gute urudandazwa rw'ibiyayuramutwe bibangamiye urugwaruka abasinzikajwe nabyo bakeneye ubuhe bufasha ni ubuhe buryo bubereye bwo kubitaho no kubavura ibyo ni bimwe mu bibazo rero tugiye kwihweza mu kiganiro cy'uyu munsi twizeye kuganira n'umutumire Raphael ngendakumana akaba ayoboye ishyirahamwe orukose akaba ari nawe ariserukira imbere y'amategeko turizera kumuronka mu kanya ku murongo wa telefone reka tubibutse ko mushobora guterera mu kiganiro mukoresheje urubuga rwacu rwa facebook nk'uko bisanzwe facebook yacu mushobora kwandika nimero zanyu tukabahamagara mugaterera aderese ni radiyo yacu voa radiyo yacu voa nk'uko bisanzwe ikaze neza rero mwese mushobore guterera akanya n'igwanyu mu gihe turiko turagerageza gutorera umuti iki kibazo gikomeye cyane turabona kuri facebook yacu batanguye guterera ibibazo n'ivyumviro hariho eric havugimana ati mu bisanzwe n'abavyeyi harimwo ababishiramwo uh, harimwo ababishiramwo uruhara usanga abana bavyiga ku bavyeyi babo uh, niko eric abibona bikaba ari byo rimwe na rimwe usanga ababyeyi bariko barakoresha ibiyayuramutwe abana babona nibyo ugasanga nabo nyine ingeso barayihakuye ku babyeyi babo eka no mu manza canke mu kibano ugasanga ababyeyi bariko barayihereza inzoga nyinshi umwana abona canke bakaboregwa nibyo koko umwana arashobora kuhakurira ingeso mbi yo gukoresha ibiyayuramutwe canke ibishobora gutuma aboregwa akagira amagara mabi n'ubuzima bubi yego reka tubahamagare mu bandanye gushikiriza ibibazo n'ibyumviro turabona biko bikora imana desire turaguhamagara nimero yawe turayironse kuri facebook ikaze neza rero mwese mu kiganiro murisanga
fighting for survival. Said he was a buffalo soldier in the war for America. Said he, why yo yo, why yo yo yo, why yo yo yo yo yo yo yo, why yo yo, why yo yo yo, why yo yo yo yo yo yo yo. Buffalo soldier trotting through the land. Whoa. Take him on the run and make him hold a hand. Trotting through the land. Yeah, yeah. Said he was a buffalo soldier in the war for America. Buffalo soldier, dreadlock rasta fighting an arrival, fighting for survival, driven from the mainland to the heart of the Caribbean. Singing, why, yeah, yeah, why, yeah, yeah, yeah, why, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. why, yeah, yeah, why, yeah, yeah, yeah.
radiyo ijwi ry'amerika turi muri uwa mwanya w'ikiganiro muri isanga turi ko turihweza uno munsi mu kiganiro cy'amagara y'abantu uburyo urudandazwa n'ikore- n'ikoreshwa ry'ibiyayuramutwe bibangamiye ikibano n'igihugu muri rusange ibihugu ibyo ari byo byose cyane cyane mu karere eh, cyane cyane muri iki gihe ugwaruka ruri mu karuhuko k'ici ah, tukibaza duti mbega ibyo tuzwa gute ikoreshwa n'ida- n'urudandazwa rw'ibiyayuramutwe mbega ababikoresha ugwaruka cyane cyane basinzikajwe nabyo bo kwitabwaho gute Eh, turi ko turarondera ku murongo wa telefone twizere ku murongo mu kanya rafael ngendakumana akaba ari umuyobozi w'ishyirahamwe olcos eh, ishyirahamwe rifasha kugwanya urudandazwa rw'ibiyayuramutwe eh, bakongera bakanafasha ah, abasinzikajwe nabyo Ah, mu kanya kari imbere turizeye ku murongo ku murongo wa telefone atubwire bimwe mu byo bariko baragerageza gukora mu gihugu c'u Burundi eh, n'abari mu Rwanda murashobora kuduhamagara mukatubwira bimwe muri ko- mu biriko birakogwa mu vyokogwa ah, uko vyifashe mu kibano ah, kaze rero mwese muterere ibibazo n'ivyumviro reka tuje ku mirongo ya telefone kuri facebook yacu turabona babanje gutangura kutu- kutwakura reka duhere kuwitwa desire desire uraho neza alo desire desire uratwumva
uraho neza amahoro amahoro uratwumva ndarumva desire muraho neza ego natwe uratwumva
ndarumva ni- ni- ni- ndarumva ndarumva ego ndumva nk'uko wabyanze kuri Ndi- facebook ndi- ndi- ndi intara y'Iburengerazuba mu rwanda Mhm.
Eh, buriya rero uraje nini Mhm.
bigiramo n'ababyeyi kuko hari igihe usanga ababyeyi nabo bari babigaga bigatuma bari babyigisha abana babo Mm. niko twari twabonye n'uwitwa eric yatwandikiye ubibona biba bimeze gute u- uko uvuga yuko ababyeyi babifisemo uruhara baba babifisemo uruhara mu buhe buryo
bityo rero tureba leta ikwiye gufata ingamba ikareba uburyo
alo
eh, buriya rero ababyeyi banywa inzoga nabo babyigisha abana babo Mhm, buriya nta kuntu umubyeyi ataba yasinze buri joro umwana amureba mhm.
ngo bit- bit- bituma umwana we yiga kunywa inzoga kuko nuko aba aba yabonye ababyeyi bazinywa Mm. desire numva ari ikibazo gikomeye cyane iyo uh, tuvuze ku- cyane cyane ku bintu bisanzwe nk'inzoga ibyo bashobora kubona nk'ibisanzwe eh, mu burundi mu rwanda mu bihugu vya afurika canke n'ibindi usanga ibintu nk'ibiyeri babifata nk'ibisanzwe ariko umuvyeyi agataha yasinze nk'uko mubivuga yaborewe buri joro bakabifata nk'ibisanzwe none ubona mu kibano cy'ibihugu byacu ari ikintu gishobora gutuzwa byoroshe desire desire reka ndagusabe ugabanye eh, Ntabwo nzi- volume ya kuko telefone ya, ari- ya radiyo yawe ubona na leta itaretse n'imbaraga ntabwo byoroshye kubishyira kuko na leta nayo ubona itaretse n'imbaraga Mhm. aho kugwa iki
rero ndetse ndavuga Mhm.
icyakorwa ni uko leta yashyiramo imbaraga igahana ababyeyi bigisha ku bigo by'abana kandi ndetse na- n'abagizwe n'imbata nabo mu rwanda babashyira mu bigo by'ingororamuco Mhm. Mm. desire nibaza ko agatelefone kariko karatugora canke hariho iradiyo iriko iravugira inyuma amajwi ariko aratugaruka ko ntitukumva neza ubwo leta rwose n'ibigo byo muri afurika bikwiye gufatanya hamwe bika- bigashinga mu rubyiruko kuko inzoga ntabwo ari nziza Mm. uti rero abavyeyi babikora bagahanwa na leta agatelefone kabandanyije ku mugora desire ariko nibaza ko ashimika cyane cyane ku babyeyi ababyeyi murumva yuko mufise uruhara rukomeye cyane mu ikoreshwa ry'ibiyayuramutwe harimwo n'inzoga abenshi babona nk'ibisanzwe ariko niho abana niho urwaruka ruvyigira rukabifata nk'ibisanzwe rugakura rubikoresha haba inzoga zisanzwe canke ibiyayuramutwe bikaze eh, amadroge tuza kumva ah, umuhinga aza kutubwira mu kanya kari imbere kaze rero mwese mubandanye muterera ibibazo n'ivyumviro
uzerire nge hora senshuti yanje hora gashitse kimana yakumpa yirakubona uri naso naso wanyu oranzo kujani wacu uri naso naso wanyu oranzo kujani wacu ora se mwiza wanje ora se nshuti yanje hora nkima y'umugamba yikima ntibatere hora kanyana k'iburundi kikina bagacura hora kanyana k'iburundi kikina bagacura Ora, se mwiza wanje Ora, se nshuti yanje waje imana icanye iyindi iteze ibiganza niwanyirije ku zuba waje ukwezi kwaka niwanyirije ku zuba waje ukwezi kwaka ora se mwiza wanje ora se nshuti yanje Ori, orere ma, ma, ora, mwiza wanje, ora, uhenda hende, nagu, ozerire, ora, senchuti yanje, ora, se nje nshuti yanje hora se nshuti yanje
radiyo ijwi ry'amerika turi muri wa munyekiganiro muri sanga muri sanga uyu munsi tuko turihweza ibijyanye n'urudandazwa n'ikoreshwa ry'ibiyayuramutwe ku murongo wa Face- eh, ku rubuga rwacu rwa facebook turafise abanywanyi b'ijwi ry'amerika bariko baraf- baraterera ibibazo n'ivyiyumviro reka tubandanye twakire sirero amahoro neza
amahoro cyane oriyane uraho urakomeye
ni amahoro rwose ndi mu rwanda mu burasirazuba bwaryo Mhm, ni vyiza cane sirere burasirazuba bw'igihugu yego
serereka ikibazo c'ibiyayuramutwe cane cane muri iki gihe cici igihe c'amavakanse akaruhuko kugwaruka ukibona gute cokemukwa gute kimeze gute
yego mu mu kinyarwanda tu- tu- tubyita ibiyobyabwenge ubwo abanyarwanda bari bubyumve ndetse n'abarundi bari bubashe kumva neza ibyo ari byo kuko hari umu- hari umunyarwanda ushobora kumva ngo ibiyobyabwenge ntabashe guhita yumva ngo ni ibiki Nu- nubwo abanyarwanda n'abarundi tujya guhuza ururimi ariko hari ibyo tugenda dutandukanaho cane cane nivyo ibiyovyabwenge aba- abarundi baraza kuvyumva yego
Eh, hanyuma rero ibintu by'ibiyobyabwenge nk'uko mu kinyarwanda tubivuga ni ibintu ubona ko leta eh, irwanya yivuye inyuma cyane ko mu mu ma- eh, mu- mu- mu- nta- mu- mu mategeko y'igihugu re- nta mu- nta muntu nta munyarwanda nta mwana uri munsi y'imyaka cumi n'umunani wemerewe kujya mu kabari Mm, mu runywero nyine aho banywera inzoga mhm, mhm.
ntabwo rero ntabwo ibiyayiramutwe ari inzoga gusa kuko haba harimo n'amatabi Mhm, yego nk'urumogi mu rwanda ntabwo rwemewe gukoreshwa mhm, hari n'ibindi bindi ngewe ubwanjye nshobora kuba ntazi ariko Mm.
ababikoresha bakaba babizi mm.
ubona yuko rero ari ibintu byangiza urubyiruko cyangwa se urwaruka biba bisaba uh, ababyeyi kuba maso Mhm, ariko uko desire wambanjirije yabivuze mhm, ubona yuko ababyeyi tubigiramo uruhare mhm, tubigiramo uruhare dute niba eh, minisiteri y'ubuzima itangaza yuko u- umuntu uri munsi y'imyaka cumi n'umunani atemerewe kuba yanywa inzoga mhm.
umubyeyi akihisha cyangwa se akireta aga- aga- izo iyo iyo aguze ayihekiye mu rugo akayisomya ku mwana utari wageze no ku myaka icumi yumva yuko nawe ubwe aba arimo arabigiramo uruhare uh, ku- ku- kuko iyangirika ry'umwana bitewe ni- n'ibyo bintu bisembuye Mm, ku bijyanye n'ibiyobyabwenge rero hari ukuntu umubyeyi aba afite abana nk'uwo muri bino bihe by'ibiruhuko mhm, noneho umwana aka- akagenda akavuga ngo ngo- ngo ngiye gusura inshuti yanjye mm, iyo nshuti ntazi ngo ni iyihe kandi iyo nshuti niyo n'ubundi ikoresha ibyo bintu by- bya- bya- bya droge ibintu by- by'ibiyobyabwenge ugasanga rero aragenda akajya mu gakungu n'abandi bana Mhm.
bakabikoresha bagiye nk'ahantu runaka ahantu hihariye ahantu hihishe wenda nko mu nko mu birori runaka nyine byu- by'umwe mu bana bigana wenda byi- bw'isabukuru y'ama- isabukuru y'amavuko n'ibindi bintu bigiye binyuranye mm.
ariko uwo mubyeyi ababyeyi ntibakurikirane abo bana mbese aho hantu yagiye ni hehe yagiye mu biki rero ugasanga umwana agenda ku manywa agataha nijoro Mhm, ah, ababyeyi batamubona agataha yarinze mhm, ntibafite wenda nk'ababyeyi ba- nko mu ngo zikize bakoresha nk'abakozi ariko ntabe ya ntibakurikirane uburere bw'uwo mwana nyine mhm, bakamubona mu gitondo ariko uko azi ngo yaje ryari yaje ameze ate ugasanga umwana agiye yangirika buhoro buhoro buhoro buhoro bakazikebuka n'ubundi umwana yarangiritse Eh, Yego.
icyo rero leta ishobora kuba yakora ni uko yakomeza ugu- kubishyiramo ingufu nk'uko i- ibisanganywe Eh, iga- i- i- abo ba- abo bana bakaba bajyanwe nko mu bigo ngororamuco mm.
eh, bakabasha kuba bagororwa kuko ubona yuko ari ibintu bigenda bifata indi ntera Mhm, bigenda bibaho pe ugenda unabibona rwose imyitwarire y'urubyiruko ukabona eh, i- ni ikibazo si n'urubyiruko gusa hari n'abantu biyahuza ibiyobyabwenge ku bw'impamvu runaka yakinnye wenda n'imikino y'amahirwe Mhm.
arahombye yashiremo ibi- ibintu byinshi bikarangira n'ubundi yiyahuje ibyo bintu kugira ngo adakomeza gutekereza kuri icyo gihombo yagize Cyane cyangwa rwose.
se umuntu urugo ruramunaniye Mhm.
rwamunanira yananiranwe n'umugore a- akabona isi yamusize akabona nta kuntu ari hanyuma ubwe aka- akajya anywa ibyo bintu kugira ngo yibagiza ku gahinda yatewe n'umugore cyangwa se yatewe n'urugo muri rusange yaba abana yaba ari iki Mhm.
Eh, ugasanga ni ibintu bwabo bakoresha bo- bumva yuko eh, biri bubibagize ariko ba- ntibirengagize yuko ibyo bintu biri bubangiriza ubuzima cyangwa se eh, bi- bi- ari ukubyirengagiza nkana kandi Yego.
n'ubundi ibintu bitagomba kuba byavata ariwo mwanzuro wabihindura Eh, icyo mbona rero muri rusange nk'umwanzuro ni uko abantu bagomba kumenya agaciro k'ubuzima bwabo Eh, ababyeyi bagakurikirana imi- imi- imi- imi- imi- imi- imi- imi- imico y'abana babo Eh, abantu bakuru ntibumve yuko eh, umwanzuro wo guhunga ibibazo ari ukujya mu biyobyabwenge eh, bakamenya kwitwararika ko mu kinyarwanda baca umugani ngo amagara araseseka Mhm.
ntayorwa Ego.
murakoze cyane
ego urakoze cyane sirena uravuze ibintu bihambaye cyane eh, wavuze ibijyanye n'uruhara rwa leta uruhara rw'ababyeyi uruhara rw'umuntu ku bwite ku bwiwe Eh, mbega mu rwanda kugura itabi ku bakiri bato ni ku myaka ingahe
Eh, ibintu bijyanye rero n'itabi byo eh, ita- sinzi itabi ushobora kuba mwaba- eh, itabi mwaba muri kuvuga iryo ari ryo ariko itabi muri rusange nda itabi risanzwe nka za sipoti na hari zandi ibyo twita igikamba hari segereti Zimwe bagura- hari eh, amasigareti yagiye mu ba- nganda, hari nka- Eh, zimwe zimwe baca- amasegereti zimwe ba- bagura ku, ku mabutike ku, ku, ku, ma, ku, ku masoko Eh, eh, uretse gato eh, sirire uretse gato ndabwiye ku murongo wa telefone yuko umutumire wacu tumuronse reka tumuramutse hama dukomeze eh, kaze neza mushinga ntahe rafael ngendakumana
murakoze cyane murakoze ku mikaze ego agatelefone kari kagoranye ariko twizere ko biza gukunda ubu ko tukuronse eh, turi kumwe ku murongo wa telefone Yego, n'abanywanyi biraza b'ijwi gukunda ikirere cyari kimeze neza ariko ubu ubu n'amahoro ego ego ku murongo turi kumwe n'umunywanyi w'ijwi ry'amerika sirilo ariko aragerageza kutubwira icyo- uko abibona ikibazo uko akibona sirilo wavuze ibitari bike bijyanye n'uruhara rw'umwumwe kuri iki kibazo cy'ibiyayuramutwe Ah, wavuze igikomeye cerekeye ababyeyi bakwiye kuganira n'abana babo nivyo cyane cyane wanashimitse ati ku babyeyi bifise nko mu gisagara hagati usanga atamenye ingene umwana yiriwe ingene yavyutse akabona umwana kumbure yafunguye nicyo gikuru ariko ntiyamuganirije Ah, nivyo turaza kubiganira n'umuhinga cyane turabe icokogwa shirire urakoze cyane
yego murakoze mukomeze kugira ibihe byiza nawe urakoze cyane ego reka rero duhindukire umutumire wacu rafael ngendakumana akaba ari umuyobozi wa olcos eh, ishyirahamwe rigejwe eh, kugerageza kurwanya urudandazwa rw'ibiyayuramutwe ibiyayurabwenge cyangwa ibiyobyabwenge nk'uko mu ki- mu rwanda babivuga ah, hamwe no kugerageza gufasha abasinzikajwe nabyo Ah, kaze neza mu kiganiro muri isanga hanyuma kumbure duhere ku kuntu muserukira i- i- iri shyirahamwe imbere y'amategeko eh, mwatanguye ryari mukora gute mu gihugu cy'u Burundi
Eh, murakoze cyane kuri icyo kibazo Eh, ishyirahamwe orikosi rigeze kurwanya ibiyaramutwe ryatanguye neza na neza mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani Eh, ariko imbere yaho nko mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu na gatandatu eh, ryariko rirakora eh, mugabo rikorera mu karere kamwe eh, ka komine yitwa ntahangwa Eh, mu nyuma niho ryaciye ritangura gukorera mu gihugu cyose
ego hanyuma none kuva mu bibiri bibiri na cumi n'umunani mutangura gukora ah, muriko murabyihweza eh, ibibazo by'urudandazwa ibibazo by'ikoreshwa by'ibiyayuramutwe ibiyobyabwenge iki kibazo musanga cyifashe gute muri iki gihe mbega bigenda biduga biriko biramanuka byifashe gute mu gihugu cy'u Burundi muri aka kanya cane cane mu gisagara ca Bujumbura
Eh, urakoze cyane Eh, u- mu matohoza ya urukose n'ukuntu tubona ukuntu byifashe guhera mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani ibyo biharuro bigenda biduga kuko ku munsi ku munsi harunguka nk'abantu bashi- barenga batatu babinywa mu babyidandaza nabo n'ababyinjiza bakabihurumbira cyane nabo nyine bagenda bagurirana ni ukuvuga kuva mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani ibiharuro byagiye biduga
Mm. Ego rero kumbure eh, mwotubwira inshingano canke intumbero nyamukuru mufise kugira ngo mubigwanye zoba ari izihe
Eh, intumbero nyamukuru dufise kugira tubigwanye eh, orukoti tugira amatohoza kuri abo babyinjiza cyane cyane byinjira biva hanze y'igihugu biva hanze y'igihugu mu makuru twebwe dufise kandi ari ay'ukuri bigaca ku kibuga cy'indege cya bujumbura twebwe rero kugira tubituze ni uko twama tugira amatohoza yimbitse hanyuma muri ayo matohoza tumaze kugira twebwe uruhare rwacu ni ugushyikiriza inzego z'umutekano hanyuma inzego z'umutekano zigafata abo bantu zikabahana z'ubucamanza nabo tukaba- nazo tukabacira imanza ubwo ni rwo ruhara runini muri iyo kosi dufise mu kugira dutuze ivyo binyabamutwe mu gihugu cy'uburundi Mm. muravuze ikintu kumbure coba gitangaje kuri bamwe muti ahanini bica ku kibuga c'indege umuntu yokwibaza yuko ahubwo vyoca ahandi uretse ku kibuga c'indege kuko ariho tubona haba hariho umutekano cane ucungerewe kurusha ku mbibe zitandukanye zi- zi- zicamwo imiduga amakinga n'ibindi mbega vyoba biva kuki yuko zica ku ivyo biyeyoramutwe bica ku kibuga c'indege biba vyagenze gute
igituma bica ku kibuga cy'indege ni uko igipolisi cy'iwacu kijeje kurwanya ibiyoramutwe kidafise ibi- kidafise ibikoresho bigezweho Eh, kuko barya abantu babyinjiza ni abahinga ndetse bamwe barababaga bakabishyira mu nda bakabyinjiza biri mu nda babanje kubagira operasiyo urumva rero mu gihe igipolisi kidafise ibikoresho bigezweho Eh, na ndetse na za mbwa zikaze zimwe zishobora kumotereza umuntu zikamenya ikintu aho kiri biragoye rero kugira igipolisi gishobore kumenya neza abo bantu no kubafata Ba- ahanini bica ku kibuga cy'indege nta ziga heroyine hano mu burundi ntazo duhingura byose bikorwa biva muri za pakisitani pakisitani si igihugu gihana imbibe n'uburundi ni igihugu kiri kure cyane na bijya bihugu bikomakomeye za karumbi n'izindi ziri kure none wumva bidaciye ku kibuga cy'indege byoca hehe bica ku kibuga cy'indege ahanini hakaba amakomplisite ni ukuvuga akaba abantu bamwe bamwe baba bari mu gipolisi bakorana n'abo bantu
Mm. none eh, ku- ko mwatubwiye ko mukora ayo matohoza kandi mukaba mu- mugenda muraronka ayo makuru y'ingene vyinjira ah, mu gihugu igipolisi mukorana gute neza na neza kugira ngo kumbure izo complicite izo uko gukorana nabo nabo bagizi ba nabi aba- igipolisi uruhande rumwe rushobore kubimenye rushobore kubituza mukorana gute amakuru muba mufise mu- muyabashikiriza gute
Eh, igipolisi hari igipolisi kijeje kurwanya ibiyoramutwe mu gihugu Mhm.
ndetse n'izindi nzego z'igipolisi eh, abo dushikirana turakorana ko twebwe turonse amakuru tuyaha icyo gipolisi Eh, naho rimwe rimwe bigoye kuko hari igihe ushobora gutanga ayo makuru ugasanga n'uwo wayahaye ari we nyine umwe umwe akorana muri abo bajya kumufata ugasanga ntacyo bamufatanye Mhm.
uyu muntu amaze gufatwa atacyatse mu maboko urumva ntari buhanwe kuko ntafashwe ku mugaragaro nta kintu afatanye mu maboko bisaba rero ko eh, bazi ko nk'abarundi polisi kirwanya ibiyoramutwe bobo bakorana kandi n'abantu eh, abagitwara turabona ko bafite ishaka eh, atari mu bikoresho bimwe bimwe n'uburyo bwo gukora babuze turakorana mu gihe twe turonse iyo nkuru mu matoza yacu tukamenya by'ukuri ko uyu muntu abifise kandi hamwe abapolisi boshyize ayo makuru bobifata bakabimufatana icyo gihe turabishiza inzego zibijejwe Mm.
bisaba rero ubwenge bwinshi n'ubwitonzi kuko abo bantu si abantu boroshe ni abantu bafite amafaranga menshi bashobora gukorompa abantu cyane cyane bari mu nzego z'umutekano bamwe bamwe
Mm. none bisaba rero turakorana neza ego none kumbure mu bo muba mufasha mu kigo canyu bashobora kuba bahora babikoresha bakabihagarika bakaba bafise amakuru y'iyo byaje biva ababibahaye bo nabo murashobora gukorana nabo ah, kugira ngo bashobore ku- ku- ku- ku- kubwira igipolisi iyo byaje biva murabakingira nabo nyene muragira ibiganiro navyo kugira ngo amakuru babahaye muyakorereko
ego ahubwo bajya nibwo dukorana cyane Eh, bajya baninwa ahanini bazi abo twita eh, le- le detaya bajya badisibitere bato bato bajya babikwiragiza Mhm.
nibo bajya babinwa bazinanye nabo turakorana nabo barabatubwira eh, ndetse ura- turanagerageza turanabazi turazi abarimu ko barama batubwira ababidandaza barazi mugo ikibazo aho kiri muri kino gihe bafite ubuhinga budasanzwe ari abantu b'abadamu babikoreye babikore babidandaza amakuru dufise kandi tuko turayakorera ko mu buryo tuyashyize abapolisi tuyaza ko bizogenda neza ubu barabishyira no mu mushatsi bajya bafite amamenshi Mm.
agafata nk'utugure agashyiramo dukeya azi ko bamufashe bakwiye bamufatana nka dutatu tune
Mhm.
batamufatana byinshi mu buryo rero bajya babinwa bazi kugeza kuri barya babibagurishako
Mhm. Mm.
bajya babibagurisha ko nabo barafise abandi b'abashebuja babibaha baje kudandaza bajya nabo babiha baje ku- barafise abandi rero bashebuja babirungi bigaca kuri gati ndege nibo bantu rero usanga bakomeye ndetse bakora n'abantu bamwe bamwe bakomeye babashigikira eh, babategurira akarere kugeza babishikanye hagati mu gihugu
ego urakoze cyane Eh, turaza gushishikara kumbure tubivuga ko byinshi cyangwa tukongera tunahindukira ku bo baba sinzikajwe na- nabyo n'ingene mubafasha reka ariko tubandanye ku murongo wa telefone naho nyine eh, turi kumwe na muhamed muhamed uratwumva amahoro neza
n'amahoro uraho urakomeye
yego ikaze neza
murakoze Mm.
yewe impamvu kenshi mba mbona nk'ibi bintu bidakunda gutuzwa birangire burundu Mhm.
rero nuko mba mbona nk'aba bashinzwe inzego z'umutekano benshi hari igihe usanga babifishemo ukuboko kurekura Mm. uti gute
akarorero ari nk'uwo bashobora gufatana nk'ibyo biyobyabwenge nk'urumogi ukabona nk'ubu baramutwaye nk'ibyo ukabona aragarutse canke watanga nk'amakuru ku muntu arufise ukabona baramutwaye nk'ibyo ukabona aragarutse cyangwa ukumva bakubwira ati ujya a- ntako gwaho wamuhaye n'umuntu mu- adahangagwa nyene uca ubyumva ko aba ari umuntu afise ukuboko kunini muri leta Mhm.
ubwo rero kenshi iyo ubonye ibintu umuntu abikora ukabona ntaco bimutwaye kenshi hari icyo uvuga ati nanjye nikoreye usanga nta kibazo bitwaye Mm, none ga muhamed ivyo nivyo wiyumvira canke nivyo wabonye canke n'amakuru wumvise bagiye kenshi nk'aho mperereye ndakunda kubibona kuko benshi baranabafata babifise Mhm.
akagenda akamaraho nk'iminota mirongo itatu akaba yigarukiye cyangwa se ugasanga na bamwe muri nya- bamwe bashinzwe inzego z'umutekano nabo bariko barabikoresha ukuri kwabyo Mhm.
Eh? umva kugira usobanurire umuntu ko icyo kintu kibujijwe harimo uwo ushinzwe kukigwanya ariko aragikora uca usanga bigoye Mm. birumvikana koko umushinga nawe ngenda kumana iki kibazo musanga kiri imbere cyane ku bajejwe umutekano babifizemo uruhara rukomeye cyane canke ni umwe ni babiri ni usanga ari bakenyi cyane eh, ariko ikibazo siyo gihagaze cyane wowe ubibona gute
icyo muhamed avuze avuze byo mbere umengo ibyo tuzi umengo arabizi byose twebwe turababazwa cyane na nicyo gituma n'abapolisi bazi batugana bidoga umuntu arashobora gufata ugafatanwa nk'akarorero notanga eh, hari mu mwaka uheze mu kwezi kw'icumi hafashwe umuntu afatana ibiro mirongo ibiri na bitanu by'urumogi
Mhm.
hanyuma afatiwe kuri zone nyakabiga atanga miliyoni zibiri ku mopeje mopeje arayanka aca mu taransifera mu mpimba mu mezi abiri yari arekuwe ajya kwigamba kuri bajya bapolisi ibyo rero avuze turafise ibyemeza byinshi by'abantu bagenda bafatwa mu kwezi kumwe mu mezi abiri barekurwa bakarekurwa n'abacamanza bamwe bamwe ibyo rero bi- bica bitanga inguvu kuri bajya bidandaza baca babishyiramo kugira inguvu ubu yafasha agaca atanga miliyoni ziwe zitatu zibiri zine arekuwe aca abidandaza gusumbya kugira agarukane amahera yiwe
Mm. none ibi ishyirahamwe rero muri- yavuze nibyo none muri icyo gihe ishyirahamwe ryanyu ryokora gute kumbure kuko mu- twumva muba mufise amakuru nyayo afaditse eh, muri tura ubutungane bigenda gute
twebwe mu ry'iwacu turi turutungane kuko mu gihe tumenye neza ayo makuru y'ibyo ko byabaye ubu barekuwe twebwe mushyiramo turakurikirana tugakurikirana ubwa mbere uwo mopeje yarekuye umuntu tukamusaba asubira mu kazi tubimenye ku bacamanza turakorana turashikira abacamanza basanzwe eh, barongoye abandi tukavugana eh, mbese noshima abacamanza bamwe bamwe eh, dukorana neza mu gihe babafashe akarorero ni nk'utwara nitoke general wakunda fere ntahangwa Eh, abo bobo afashwe w'ibirabura-mutwe kenshi turababwira ati wafashwe mukurikirane kandi barahanwa abo barahanwa mu gihe tubikurikirane mugabo ntiyabura abantu abo tutamenye hari abo tutamenya ko bafashwe bafatanije ibintu tugakanguka bagiye mu mpimba Mhm.
tukaza tumenya rero amakuru yabo inyuma y'amezi abiri ukwezi kumwe barekuwe
Mm.
uriya rukosa abo tumenye kare bagifatwa bashyize ku mazoni turabakurikirana tukavana n'abaopeje bakanyarutsa amadosiye yabo bageze mu butungane tugashikayo tukayakurikirana kugeza bahanywe
Mhm. none muri icyo gihe muba muri ko murakora ibikorwa nk'ibyo kumbure bishobora kubangamira ishyirahamwe ryanyu bibangamira amagara y'aba- ubuzima bwanyu eh, igipolisi cyoba kibakingira ah, mwo- hoba hari intambanyi muhura nazo kubera ibyo bikorwa
Eh, inama ni- ntizibura inama ni ziriho nyinshi urumva ko ari igikorwa kitoroshye kuba gikomeye cyo kwitangira eh, abanyagihugu ni igikorwa kidasanzwe Eh, igipolisi rero bikenewe turakitura kandi kiradufasha kira- ibyerekeye nawe umutekano burya umutekano wa mbere ukubana neza n'abantu ukubana neza eh, n'abanyagihugu bakwegereye niwo mutekano wa mbere kuko eh, n'imigambi mibi iriko iragirwa hirya no hino kenshi abanyagihugu baca batubwira ati uraraba neza hirya no hino canke hariya hari iki rero umutekano wacu wa mbere twebwe twishimira n'abanyagihugu benshi baduha amakuru kandi banezerwa n'ibikorwa turiko turakora
Mhm. ego hanyuma rero duhindukire tubandanye ku bijyanye n'ingene ishyirahamwe ryanyu orukose rifasha abamaze gusinzikazwa nabyo mbega ikigo nk'iki gikora gute abantu mufasha mubafasha gute Eh, muba mufise abaganga muba mubavurira aho nyene eh, muba- mubafasha gute abantu basinzikajwe navyo
Eh, urakoze cyane Eh, ikigo cya rukosi ntikirakomera rwose mu buryo eh, muri aka kanya tuba dufite abaganga mugabo mu ishyirahamwe turasaba psikologe bari mu ishyirahamwe twebwe uwabo dufasha eh, tubafasha si benshi kuko eh, ntituragira ikigo kinini cyo kwakira abantu benshi kuko bisaba uburyo bisaba uburyo kugira tubaraze aho tubagaburire tubankadire amezi n'amezi ibyo rero bisaba uburyo eh, ishyiramo urukosi eh, tufata bake tufata bake ko tutaragira icyo kigo cyagutse eh, tukabafashiriza eh, aho nyene ku biro bitoyi dufise biri mu kamenge tukaganira nabo tukayaga nabo eh, kandi turafise abatari bato bamaze kubiheba eh, bishobotse ahanini abo dufasha tubafasha duce ku bapisikologe bacu tukabereka eh, ingaruka y'ibyo biyaburamutwe tukabaha akarorero kuko benshi usanga baramerewe nabi barasinzikaye Eh, ubu rero turasa nk'abantu bashika hafi icumi urukosi tumaze gufasha mu mwaka weze kandi babizi burundu ubu ari abantu basa neza urababonye bakwereka amafoto ukuntu basa kera ugashyira abantu ukuntu basa ubu by'ukuri eh, biragushimisha rero muri urukosi ntiturakiwe ntikirakomera dukora ibyo dushoboye bikeya tukaganira nabo buhoro buhoro ubwabo bitwamara kuronka ikigo cyagutse n'uburyo turaza ko tuzofasha benshi cyane bashobore kubihera murakoze cyane Eh, reka tubandanye ku murongo wa telefone abandi banywanyi b'ijwi ry'amerika barifuza guterera mugisha ku murongo wa telefone uratwumva
ndabumva neza uraho urakomeye uduhamagaye uri hehe
mpagaze mu gihugu cya zambiya Ikibazo cya- muri zambia byifashe gute iki kibazo kimeze gute
ah, muri zambiya ngeragejeho ikibazo cyo guharukandira ibijyanye n'imiyoboramutwe aho ibirayi cyane cyane mu bihugu byacu nk'uburundi n'u rwanda iracafadika kuko ino yagiye ku rwego rukomeye kuko yari aya madroge bafata bafata z'itabi cyangwa aya madroge yavuye n'ibinyobwa biba aya madrage aba ari ifite amavolta alcohol nyinshi iyo bagera mu mashuri usanga abana bayafata nk'ibintu bisanzwe kandi ndetse n'ababyeyi b'umwana n'itabi cyangwa niyo nka droge Mhm.
ni nk'ibintu byo kwishimisha
Mm.
rero uretse no mu bihe by'ibiruhuko bo ubona ko mu bihe by'ishimwe nko kwishimisha byabaye nk'umuco ari nacyo gituma na na n'ugomba kugira icyo mvuze cyane cyane mu bihugu byacu kitaraba nk'umuco abana bifite akantu ko gutinya cyangwa kubona yuko umubyeyi amubonye akora iki eh, asa n'uboneka nabi cyane bifatwa nk'ikosa ku mwana ababyeyi nko muri iki gihe abana bajya mu buruhuko Mhm.
abana babo barabira ibikorwa bakaba okipe n'ibikorwa bakaruhuka mu mutwe mugabo ku bijyanye no kubaha uburenganzira bwo kwidegembya umwana ngo ari ese ko ari firi yidegembya agenda aho ash- agomba- ashaka akora icyo ashaka bakagerageza kubarabira hafi ibyo mwanya bafatirwa ku ishuri nabo bakabafatira mu tundi dukorwa bamenyereza gukora ibikorwa by'ahazaza habo ndetse n'imirimo y'amaboko kuko baruhuriye umutwe nabo bakajya mu mirimo y'amaboko
Mhm. yego udukorwa nibyo koko twofasha kugira ngo abajene bashobore kuva hasi bagire icyo bimariye kandi bongere ba- bahunge ibiyayuramutwe nibyo cyane ego mushaka ntahe ngenda kumana twavuze no ku banywanyi batanguye mbere ko mushika yuko hariho uruhara rw'ababyeyi na mugisha arabigarutse ko mbega ababyeyi mubahanura gute kugira ngo abana babo batarasinzikazwa bataraja muri izi ngeso bashobore kubyirinda bashobore kubafasha muri urwo rugendo rwo kutabijamo
Eh, burya ababyeyi dufite uruhara runini uruhara rwa mbere ruri ku babyeyi imbere y'uko leta nayo igira uruhara rwayo ababyeyi icyo tubasaba ni uko buganira kenshi n'abana babo ikigira kabiri bakamenya ingendo zose z'abana babo umwana ntamubwire ngo yari muri etide ashikanye isaha zitatu z'ijoro isaha zibiri z'ijoro baracyari muri etide ntamenye aho yakoreye iyo etide ababyeyi rero ni uko baguma hafi y'abana Aba- cyane cyane abana ntibabaha umwanya wo gutembera ntibamenye umwana ntamara isaha yose irenga umubyeyi atazi aho ari amenya ati aya masaha abiri amaze atari muhira umwana arahanahanaha ari muri ibi n'ibi ubwo nirwo ruhara rwa mbere rw'ababyeyi n'ibujumbura no mu bisagara hagati by'igihugu eh, imbere y'uko abo bana bashyikira ibiyayuramutwe bikaze nka za heroine babanza izi nzoga zakwiragiye mu gihugu zidandazwa mu mabutike nk'imbombo umwana aragenda ateramanye n'abandi agafata twa ducupa twa purasitike turimo za za hozagara za saporo n'izindi arakanwa inyuma y'amasaha atatu agataha wowe umubyeyi utamwicaye hasi muyage wumve n'izina mota wumve ko atakanye atakimenya bijya birakura ejo abinwa umwaka ugahera akabyizura umubyeyi ugakanguka ageze no ku rumogi avuye ku rumogi agahita ajya kuri heroine urumva bigenda biduga uruhare rero rw'ababyeyi ni ukuba hafi y'abana umwana ntareze amasaha abiri atari muhira umubyeyi atazi ibyo arimwo n'aho ari ubwo ni uruhara rero runini ababyeyi nibakora uko nicyo kiri muri bimwe bizo bifasha mu kurwanya ibyo mutwe kuko ababyeyi bamaze gukonorora abana cyane igitigiri cy'abana babifata kizogabanuka Mm. Em, mbe- mbega gamushinga nahe ko tubona mu mico kirundi mu mico kinyarwanda usanga byarabananiye yuko umwana akiri muto imyaka cumi n'itandatu cumi n'indwi bamubwira yuko akiri muto mu kunywa inzoga Ah, kumbure no mu, no mu gihugu hagati cyane cyane ruguru usanga bariko baraha umwana w'imyaka itanu agasongo akayeri ugasanga ni ibintu bisanzwe mu mico y'u y'u Burundi n'u Rwanda mbega leta siyo yohaguruka igafata iya mbere ikafata amategeko akomeye ruhasha kugira ngo ababyeyi babikora bahanwe umwana amenye yuko ku myaka runaka nko ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika ku myaka mirongo ibiri n'umwe niho urwaruka rurekuriwe gutangura kunywa inzoga ntigwemerewe kuja kugura inzoga rudafise imyaka mirongo ibiri n'umwe simvuze ko no mu burundi cyangwa mu rwanda bufatira kuri iyo myaka nyene ariko leta yo nyene ikavuga iti kuri aya kuri iyi myaka umwana akiri muto ntiyemerewe gu- kunywa inzoga mbere nitwafata umubyeyi yahaye umwana izo nzoga tuzomuhagurukira ubona atari ko bi- bikwiye kugenda
Eh, urakoze cyane hano mu burundi iryo tegeko rirahari rirahari yuko icyo two turasaba ni uko boshyiramo itegeko rihana n'ababyeyi kuko itegeko rihana abadandaza inzoga rirahari ribujijwe ko udandaza inzoga mu kabare aho inzoga umwana atarashikana imyaka cumi n'umunani hano mu gihugu cya- iwacu ni cumi n'umunani izere ikaziririzwa kandi azimuhaye arahanwa iryo tegeko ririho ingorane dufise uko ridakurikizwa rikurikizwa kuko abo badandaza izo nzoga usanga uhereye abageje intwaro hasi abapolisi bakorera muri ako karere barabamaze n'ibiturire naho azimuwe uwo mwana afashwe nabo babi- bahezanya aho nyene umva nta mutima bafise wo gukunda igihugu n'abanyagihugu basanzwe barongoye icyo ni ikibazo cya mbere ababyeyi turiko turagerera gusaba itegeko dusabe leta iryo teko naho ririho ku bagaragaza inzoga iburyo ko baziha abana me bijye no ku babyeyi uwo mubyeyi afata umwana w'imyaka itanu ariko aramusomya uwo mwana agahera ku myaka itanu jewe n'akarorero noguha eh, narigiye narabaye mu gatumba igihe kimwe eh, hariho umubyeyi yakunda guha umwana inzoga afite imyaka itatu amaze gushiramo itanu yari amaze umwana kubyiga yari asigaye abwira eh, uwo mubyeyi ati eh, nyoko agasuka umwana w'imyaka itanu uyu mwaka rero aho hari mu za mu mirongo icyenda na gatanu muri kino gihe ndamuravye uwo mwana ubu uwo yari afite n'umugabo aranywa inzoga biteye ubwoba inzoga anywa ntazonwa wewe nibaza ko n'abazimu ari bake ni ukuvuga rero umwana amenyerejwe n'umubyeyi guhabwa inzoga akiri umwana mu myaka iri imbere arashobora gucika umakoriki
Ego sha.
akamu rero ababyeyi iryo tegeko turiko turakora dusabe leta uwo mubyeyi afashwe ariko aha mwana yabyaye inzoga atarakwiza iyo myaka isabwa n'amategeko azahanura ivyo bizofasha mu gukinga ego mwatubwiye abo muri ko murafasha muri iki gihe eh, nuko bakize n'ingene bameze neza mbega ugereranyije bifata ikiringo kingana gute kugira ngo umuntu ashobore ku- kurabuka ave muri ubwo buzima ashobore gufashwa n'abahinga haba ari mu magara yiwe mu mu vyiyumviro vyiwe bifata ikiringo kingana gute kugira ngo agarure ubwenge asubire gukora mu buzima bwa misi yose nk'abandi
biravana eh, biravana kuko hariho n'abamara imi- amezi abiri twebwe arabo eh, twafashije mu mezi abiri atatu atatu bari babihevye burundu Eh, ibyo rero biravana na nkadema agirirwa Eh, kuko umuhaye utamuhaye umwanya ukwiye abiheba ukwezi amezi abiri ejo ugasanga yabisubiyemo kugira rero iyi amare igihe gito biva kuri ya nkadema agirirwa umukurikiranye cyane ukamuguma hafi cyane ni ukuri mu mezi atatu arabiheba burundu unamubonye ukabona ame- yarahindutse kuko yarabihebye rwose biravana rero eh, n'ukuntu afashwa n'umwanya eh, ukuntu akurikiranwa ukuntu muguma hafi cyane Mm. hari imiti none mubaha banywa canke eh, muri make muganga abakurikirana gute ku munsi ku munsi Eh, tuvuge dufata akarorero nka heroine iyo umuntu amaze nk'imyaka ingahe ayifata ibintu vya mbere bamufashisha ni nk'ibi
Eh, heroine ubwa mbere eh, mu baganga dusanzwe dukorana hariho umuti ni utunini tubafasha gusa kutajya muri kirize urumva rya heroine ayinywa mu gihe agiye muri kirize cyane cyane kuko uhuye n'unywa heroine agiye muri kirize aca ayirondera mu buryo nta n'ikintu atokwira muhira iwabo gusinda ayironda Eh, rero twe mu kubafasha eh, utwo tunini baturose bakadufata kugira ngo uraje muri agira aje muri rya krize tumufasha ivyo biramufasha ikindi twe dukora ni ni ukumu- ni impanuro cyane cyane twe dukora eh, dukora n'abapsikologe bacu mu kuguma tumuhanura mu kuguma tumwereka icyatumye mm, abifata yuko yokigira kure ibyo bikaba binamufasha amaze n'iminsi itatu ine itanu atagiye muri bya kirize ugaca umuguma hafi cyane ntacyo aragukira mu mezi atatu arafata ingingo akareba burundu
yego cyane none ikigo canyu giherereye hehe mu gisagara ca bujumbura canke ahandi mu gihugu abantu bashobora kubitura bariko barabumva ah, bobashikira gute
Eh, ikigo cyacu nk'uko nabivuze ni ikigo kitarakomera kuko turacyari ko turiyungunganya Eh, turi mu kameza aho dukorera mu karitsiye cya gikizi niba abadukenera kenshi badusanga tukaganira nabo eh, tukavugana nabo tukabereka ingaruka yabyo abashoboye kugenda bakagaruka ko- nk'uko nababwiye haracyari hatoya dusa tubaraza mugabo niho tubakirira aho mu kamenge eh, tukabafashiriza aho hantu mu- mu kamenge muri karitsiye twa gikizi Mm. murabafungurira murabaha iyo miti kwa gusa canke amafaranga nangahe kugira ngo umuntu ashobore kuza gufashwa namwe
bo nk'uko twabivuze ni tuba turisopa kubera tutarabona uburyo twakire benshi tubatekere eh, aje turi ko turamwigisha tumuhankadira turizi turashobora kuraba mu ishyirahamwe hari isahani ya bibiri hari n'utumira ko ibyo bintu akarya kugira bikunde tumarane umwanya ukwiye nawe eh, cyangwa bigaca rimwe rimwe tuca dusohokana nabo eh, tukajya ahantu bagurisha indya eh, tukazibagurira ari nka batatu bane tugaca tugarukana tukabandanya eh, tubaha izo nyigisho Mm. none muri rusange leta y'u Burundi muyisaba iki kugira ngo ah, kumbure mukorane mushobore kugerageza gutuza iki kibazo c'urudandazwa ah, n'ikoreshwa ry'ibiyayuramutwe ibiyovyabwenge muri rusange
icya mbere dusaba leta ni uko yohana cyane cyane tugasaba leta tubiciye mu bushikiranganyi bw'ubutungane mu bushikiranganyi bw'ubutungane niho hari abacamanza bamwe bamwe twofata ko baterera mu kwiragizwa bw'ibiyayuramutwe ni byumvikana umucamanza ko twabivuze kare ashobora gufata umuntu w'ibiyayuramutwe agaca avuga ko yamuciye amande y'ibihumbi amajana ya mirongo itanu mu matoza dufise turabizi turabizi turiko turanabyegeranya mu minsi iri imbere tuzobishikiriza leta abo baca amande ni baca amande y'amajana abiri na mirongo itanu bamuca nk'imiliyoni zitatu ibihumbi bibiri ibi- ibi- ibihumbi amajana abiri na mirongo itanu bakayashyira mu kigega cya leta imiliyoni zibiri zirenga bagashyira ku mufuko bagaca bamubwira rero banza wicare mu mpimba nk'amezi abiri atatu agaca amureka umva rero icya mbere dusaba leta ni uko yokurikira abo bacamanza bacira urubanza umuntu afatanywe itonga mu kwezi kumwe mu mezi abiri akaba arekuye leta ikurikirana abo bacamanza bahanwe hanyuma amadosiye y'abacamanza bakunda igihugu amufashe amucira urubanza nk'uko amategeko abivuga adashyize imbere ayo mande y'ibihumbi amajana abiri na mirongo itanu icyo ni icya mbere dusaba leta ikigira kabiri dusaba leta ni uko yokomeza cya gipolisi kijejwe kurwanya ibirara mu mutwe abapolisi bari muri ico bakaronka inyigisho zikwiye akaba ari bo cyane cyane bakora n'abapolisi bakorera ku mapolisi yo mu mazoni kuko barya bamwe bamwe mu mapolisi y'amazoni benshi bagiye gufata bajya abantu badandaza ibyo byaruramitwe heroine eh, urumogi ndetse benshi babifashe nk'ibidandazwa azi neza muri wikende mbere bagibisekeza ngo ni ukubafata bagahezanya iyo nyene leta rero tuyisaba ko mu bapolisi bamwe bamwe bafite iyo ngendo bahanwe ibyo rero bizofasha mu gutuza ivyo biyaruramutwe bikwiragira ikindi cya gatatu nuko leta yokongereza uburyo muri ibyo bisata birwanya ibiyayuramutwe uburyo bukwiye bwo kugira amatohoza kuko kugira amatohoza bisaba uburyo nicyo natwe kitugora muri iyo kose ni uburyo kugira uronke amatohoza neza tumenye uvuye ku- uza kuri aeroport aje abyi- arizanye aza mu ndege kanaka ashika indege mu masaha ya n'aya n'aya yakigwa na naka ivyo bisaba uburyo kugira ayo matohoza tuyashike ko bikwiye hanyuma igipolisi gikora akazi kacu leta rero tuyisaba ko yoshigikira ishirahamwe ryacu igahita ishigikira n'igipolisi kijejwe kurwanya igihoberamutwe mu kubaha uburyo bugezweho ego dusozera akanimero kanyu kugira ngo kumbure babahamagare bashobore kubitura abafise ibibazo twumva ko bashobora kuba atari bake muri iki gihe nimero zanyu ni zingahe babitura
Eh, inimero zacu kuri abo bose bafite amakuru n'abandi bashaka kudutera akamo n'abandi bashaka ko tubafasha inimero zacu ni mirongo itandatu n'umunani amajana ane na rimwe amajana atatu na mirongo itandatu n'indwi
gusubiramwo iyo niyo nimero bashobora kudutora ko iyindi ni mirongo irindwi n'indwi amajana atandatu na mirongo itandatu na kabiri Eh, am- ni mirongo irindwi n'indwi untunge mirongo irindwi n'indwi amajana indwi na mirongo ine n'indwi amajana atandatu na mirongo itandatu na kabiri izo Eh.
nizo nimero bashobora kudutora ego wavuze mirongo itandatu n'umunani miro amajana ane na rimwe amajana atatu na Ego.
mirongo itandatu na rimwe iya kabiri nayo wavuze amajana atatu oya amajana atatu na mirongo itandatu n'indwi ni indwi ego yego hanyuma iyo yindi ni mirongo indwi n'indwi amajana indwi na mirongo ine n'indwi mirongo itanu na gatanu hamwe na kabiri guheraheza urakoze mirongo cyane itandatu amajana atandatu na mirongo itandatu na kabiri na kabiri urakoze cyane Eh, amajana rafael atandatu ngendakumana na mirongo itandatu na ego akanya katubanye gake rafael ngendakumana wo mushyiramo all cos mu gihugu cy'u burundi turagushimiye cyane n'abadufashije mu buhinga bw'ibyuma namwe turabashimiye bari kumwe na oriane itanga ishaka